My people, I greet you now plenty, plenty this beautiful Tuesday morning. And I welcome you to a program hook up on Inform Me International Online Radio. My name na Sandra Ikekwa. Yes, for a program hook up now where we dey always dey hook up people for relationship when fit lead to marriage and we dey also advise people or counsel people on relationship matter yes so we know say no be all relationship dey end up for marriage na the way you take manage your relationship na e go determine the end of the relationship many relationship dey crash for road while some dey uh, scatter for bus stop and uh, many no dey reach the permanent site for relationship to reach permanent site mean say una end up for altar where una go talk say una go do forever and ever for today matter before we go continue make i drop our number with una in case una wan reach us number one na go take reach us na zero eight zero six eight six. 99339 080 686 99339 na be number una go take reach us in case una want make we hook una up or una want make uh, we talk put for any matter wey concern relationship for today matter wey we go talk about na still based on relationship matter but we go talk about one matter when e be say e dey common well well amongst um, our youth dem amongst uh, people when e be say dem wan enter into relationship this matter dey common well well and most times people dey see am as problem say how dem go take manage this kind situation and those wey already dey for the uh, position then they ask themselves how dem go take come out for this position wey they don find themselves how dem go take manage am how e go be e mean say their own don finish or e mean say na so e go just be or how dem go take go forward we go talk about this matter today wetin be that matter i born before we discover say some of our young girls wey dey out there wey don reach marriageable age dem just dey and dem never get anybody wey dey tell dem say how are you how you dey i like you nobody dey approach dem no be because of say these girls dem no actually fine o or dem no get wetin e take for somebody to put them for house but e get one thing wen be like comma wey follow dem wen people dey see and people dey feel say because that thing dey there e don become wetin dem no go e come become impossible something for dem wetin be that thing girl wen e get pikin wen we dey call i born before once e be say young boy just see any girl wen born before either the girl dey carry the pikin waka follow body or e dey carry am go school run dem dey see am or dem hear for information say e don first get one pikin somewhere before no be say the pikin even waka follow am no be say dem even register am for im body or e carry signboard dey waka say im born before na information dem take hear am or maybe the girl the the the lady or the girl dey always dey carry the pikin go out or you know dem dey always see am waka with am but una no see ring for im hand wen make am call imsef say na married woman some of dem wey even born pikin before no sign for their body say dem first born most times wey dem even stand with those wey never first born dem still dey kampe like say nothing don happen say they never drop any engine true i born before e no mean say na dem spoil pass o na the kind eye wey many young guys for take dey look dem be that dem feel say any girl wey don first get pikin before <tsk> dem go say that girl don first spoil na spoil girl e be na im make am e don born you see am the girl don first get pikin the girl spoil well well na how people take dey look them be that but the true matter be this many girls wey don born before na them dey innocent pass their second name na innocent wetin make you feel say them born na that question you go ask many of dem born based on their ignorance sake of say wetin dem dey call jew e no know wetin im mate know e never first do am before somebody just deceive am play play play play na e waka enter some just the first time wey dem waka go na so dem know reach the next thing na belle don come out so most of dem wey don even born before na those wey dey ignorant those wey be jew those wey no sabi how dem mate dey take do am na dem dey always born na dem dey always get pikin for hand na dem dey first get pikin so people when e be say any girl when e be say e don first get pikin e don first born before no mean say na the girl na spoil pass no write dem off no look dem like dat say because you don first born no dat girl na spoilt girl or e don e don too spoil himself that is why e get pikin no many of dem na out of ignorance sake of say dem no sabi wetin dem mate sabi like i talk na the innocent ones na dem dey always end up with pikin for hand and if you ask me na bad thing nobody wen e dey above mistake o even you wey be guy wen dey talk this matter so how many you don test before you talk now say you wan settle down then count am follow you to say guys dey get belle na boys for get belle pass because they dey like to chop everything na the truth na it e be that because they no sabi wetin dem mate sabi that is why dem decide to also born that pikin some of dem like i talk na first time na e dem take get that belle meaning say na those people when you just touch am dem carry and dem also decide to bring this pikin come life na good thing and then dem move on with their life even when the boy most times go deny the pikin for them they still move on take care of the pikin at times the boys go even wan not take responsibility of the pikin wey dem born dem no still care dem still take care of the pikin now such girl come reach time when e be say e don actually matured maybe this thing fit happen when he dey go school or when he dey learn one work or the other but time come reach when he don actually ready to settle down meaning he don mature now He don reach the age to actually be a wife to actually settle down to start im own home now people dey give am this command dey talk say she don first born people dey look her somehow somehow the appointed time when e be say she wan take siddon don reach when she don dey matured people dey look am somehow dey say that girl na belgium she don born before <laughs> my brother she born before no mean say na she Uh na im e spoil pass o because she no dey for husband house she no register to anybody yes she born before but old things don pass away the pikin get im life to live while the girl also get her life to live you wey dey call person belgium wetin you be how many you don test na the truth na e be that <laughs> many boys wey dey call girls bedroom na scrap sef na e dem be <laughs> sake of say dem don waka plenty times before dem decide to settle down na the truth na e be that and many girls wen e be say you dey call innocent dem be scam why i call dem scam sake of say many of dem dem don do nobody catch dem you know say na who dem catch dem dey call thief And eh, sake of say that one waka once belle enter dem call am say that girl don born before And eh, na im make dem say na that one be the thief what of the ones wey don go several times dem no catch am sake of say belle no come out those girls when you dey feel say na dem be innocent na dem tear eye pass because dem sabi so many things that is why nobody catch dem we come dey call dem say na dem be the innocent meanwhile na dem sabi pass many of dem dey don carry belle plenty times either dem throway am for inside soak away. na the truth na e be that because if dem mistakenly carry belle if at all dem carry dem go just flush that one for soak away na the truth na it be that so the one wey e be say you see am say e hold handbag e hold small pikin meaning say maybe e don first born before when first born na proof say yes she go fit still bring plenty one come anybody wey first born before e no be problem to you guy if you wan marry am marry am because as the pikin get im life to live the girl also get her life to live the pikin no disturb you not e no stop you not to marry her as you marry her the pikin dey live her life dey go you know most times some people go say how we wan take take rest who go take responsibility of that pikin me i no wan come dey spend my money for another person pikin but make i shock you if any girl dey when it, you find out say you like the girl to marry her but you discover say she first get pikin no let that one stop you not to marry her as long as nobody put money for her head say na im wife marry her even if the father of that pikin come tomorrow say wan collect the pikin no problem but anything wey you know say you go fit do for that pikin as long as say yes the mother dey with you do am because na yourself na you dey do good anything wey you do for that pikin na yourself you dey do good na the truth na im be that remember say when you meet the mother she dey responsible to that pikin so when you come into her life no see am say na big burden because she alone dey shoulder the responsibility since so as you come e suppose to be a lesser work for her and anything you know say you go fit do for that pikin do am treat am as your own pikin why na somebody wen wan bring your own children na e get the pikin because you go do yourself much good you go surprise say as that pikin grow up e get one thing about children na who dem dey see na im e dem know dem no dey forget wetin somebody do for dem na who dem dey see na im e dem know that pikin go grow up and any other children wey go come from the mother when be your children e go always see them as im younger ones as long as they come from the same womb e go see them as im younger ones and e go take care of those children you go surprise say after you don contribute to the life of this child as im grow up when your children dey grow up somebody go begin dey pay school fees for you dey tell you say im send school fees for the younger ones why the investment wey you invest for im life im see am say yes na time for am to also dey responsible to the younger ones so anything wey you feel say you go fit do for that pikin no fail to do am grab that pikin na opportunity for you take am as your own pikin train that child whether the father ask of am or the father no ask of am take am as your own take care of the child the child go grow up and e go always see you as a father and whatever benefit when the father suppose to get e go always trace am to you because na you e see so any girl wey first get no let that thing scare you say because the girl first born one pikin that one scare you not to come close to her because she fit get dat pikin out of ignorance by mistake when i say ignorance by mistake somebody sweet talk her she just fall and before she know belle enter and na so she know reach so you no go use that one take judge her like i talk somebody take advantage of her ignorance of her innocency when e be say so many people dey do the thing every day but nobody catch them nobody see them but they say na who dem catch na him be thief so my brother you see a girl she get pikin no condemn her if you love her go for her if you love her go for her and also take the child as your child because at the end now you go benefit from that child There's another one person they born picking, picking na everybody young as long as you take your time to sacrifice for that picking, that picking will always remember you as a parent my people the matter carry come today Now, be that make una no always dey condemn any girl when e be say e first get pikin because many of them na out of mistake na e take happen and pikin no be bad thing na wetin everybody must get so you see one wey get no condemn her no condemn her because you see am say e even carry the pikin na even good thing for you to say ah this one not even destroy this destiny because so many so many destinies of ch children when supposed to come life become somebody don dey destroyed by these young girls but you see anybody wey keep im own no condemn am rather make e be a plus to that person say e do the right thing my people This na hook up on Inform International online radio. And in case you want make we hook you up, number you go take reach us na zero eight zero six eight six nine nine three three nine zero eight zero six eight six nine nine three three nine. Maybe number na go take reach us after now. Well, until next time, I will hear from us. My name remains Sandra Ikekwa. I salute you now.